bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi nikaze mu makuru yo muri kano gatondo muge gushikirizwa na jodiane ninahazwe mu kanya tuyahera ko yagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse Diane mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres yavuze ejo ku munsi w'imana ko ababajwe cyane n'abantu babiri bishwe n'inteko za onu muri repubulika ya demokarasi ya kongo inteko za monisco ziregwa kuba ejo ku munsi w'imana zaracucagiye amasasu mu banyagihugu mu buseruko bwa kongo hafi y'uruwibe icyo gihugu gihana na uganda hambavu y'abo bishwe abandi batari bake barakomeretse izo nteko za monisco zaremeye ko bamwe muri bo barashe abantu atamvo na zimwe zisobanutse monisco yongeye ko ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi bahagaritswe univuga ko yashimishijwe n'ingingo yafashwe n'intumwa yayo muri congo yo guhagarika abakozi bayo bagirizwa ubwo bwicanyi hamwe n'ingingo yo gutanguza bidatevye amatohoza abo benegihugu babiri ba kongo barasiwe mu gisagara ca kasindi kiri mu buseruko bw'ico gihugu mu ntara ya beni ku rubibe na uganda umuvugizi wa leta muri kongo patrick muyaya yavuze ko igihugu ciwe giteye ivyatsi kandi kibabajwe n'abo benegihugu baco babiri bishwe n'abandi cumi na batanu bakomeretse leta ya kongo yavuze ko yatanguje amatohoza ifatanije na monisco kugira imenye neza ababigizemo uruhara icyatumye babikora kandi abagirwa bakazohanywa iby'akarorero umuhari w'iterabwoba al-shababu muri somaliya nawo warishe abagabo indwi mu ntara ya beyi mu bumanuko bushyira uburengero bw'icyo gihugu batandatu muri bo bahowe kuba basumira urusaku leta z'ubumwe za amerika hamwe na leta ya somaliya abo bantu biciwe mu maso y'abanyagihugu mu micungararo y'agasagara ka bula fula muri iyo ntara ya beyi ku munsi wa gatandatu al-shababu yagirije batatu muri abo bagabo kuba aribo batanze amakuru yatumye indongozi zayo arizo yusufu jiyis hamwe na abdul kadir komandos zicwa n'ibitero by'indege za amerika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umucamanza wa al-shababu yabwiye abanyagihugu bari aho ko batandatu muri abo bagabo biyemereye ibyaha bagirizwa ariko nta kindi yarengeje ko sentare za al-shababu zisanzwe zitemerera abashingwamanza kuburanira abaregwa ibyaha
washington ijwi rya amerika ku mugabane wa afurika kandi abantu bashika cumi na batandatu barishwe mu bitero bibiri vyabaye ku munsi wa gatatu hamwe n'uwa kane w'iyi ndwi irangiye mu buraruko bushyira ubuseruko bwa mari amakuru ava mu begereye ubutegetsi mu gace ubwo bwicanyi bwabereyemo avuga ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi ari intagondwa zigendera ku byiyumviro bya kisilamu avuga kandi ko bateye aborozi hamwe n'amasho yabo y'ibitungwa bakunze aborozi bakaba bakunze gukora ingendo ndende barondera ubwatsi bw'ibitungwa byabo abanyagihugu bo mu ntara ya menaka iri hafi y'urubibe na nigeri aho abo banyagihugu biciwe bavuze ko abo bicanyi baje bari ku mapikipiki barasa ata n'umwe bavangura batako biba n'ibitungwa byose abo banyagihugu bari bafise igitero cya mbere cyari gitumbereye ahari hacumbitse aborozi ku birometero mirongo itanu uva ku mugwa mukuru w'iyo ntara usanzwe witwa kandi menaka abandi cumi na batatu barahiciwe aya makuru avuga kandi ko mu kindi gitero abitwaje ibigwanisho bateye ahandi hari hacumbitse abo borozi inekar tadrienta bica abantu batatu muri iki gihe leta ya mari ihanganye n'abashaka kwiyonkorako ko hamwe n'intagondwa z'abajihadisite mu buraruko bw'icyo gihugu
washington ijwi ry'amerika
nayo hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida joe biden yarapimwe basanga aragendana umugera wa kovide ariko umuganga amukurikirana avuga ko perezida bandanya yiyumva neza perezida biden yongeye gutorwa ko arwaye uwo mugera ku munsi wa gatandatu mu gihe ibiro byiwe byari byatangaje ko yakize inyuma yo kwandura uwo mugera nyene mu ndwi iheze muganga amukurikirana yavuze ko abandanya kuguma mu kibanza ca wenyine kugira ntiyanduze abandi bakozi bakora muri white house inyuma y'aho yongeye kwandura uwo mugera ku mugabane wa buraya naho mu butaliyano abanyagihugu bakomoka muri nigeria barazindukiye mu myiyerekano yo kwerekana agashavu n'akababaro inyuma y'iyicwa rya mugenzi wabo yiciwe ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya sivitano kiri hagati muri icyo gihugu nyene c'ubutaliyano igipolisi co muri ico gihugu cemeza ko cyataye muri yompi uwagirizwa ubwo bwicanyi mateo renzi yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'ubutaliyano yarateye ivyatsi ubwo bwicanyi abwita ubwicanyi bushingiye ku ivangura ry'urukoba umukuru w'igisagara ca sivitanova nawe yarahojeje ababuze atera ivyatsi uwakoze iryo bara yongera atako aranebagura nawe nyene abari aho igihe uwo muntu yicwa ariko ntibatabare
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru igisata ca onu cagiye kugarukana amahoro muri kongo kiremanga ko abasirikare bacu bishe barashe inzirakarengane ejo kwa mungu monisco ikizeza guhana vy'akarorero abakozi bayo bishe bakongera bagakomeretsa abanyagihugu turabigarukako handi hato mu rwanda abanyagihugu babaye ibweyeye mu karere ka rusizi kari mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba kuronswa imodoka rusangi ibunguruza imwe rudende bari bararonkejwe mu bihumbi bibiri na cumi n'icenda nta ngendo igikorayo twebwe tugira ikibazo cyo kuva nubweyeye tugera kamembe amatike abagoye moto baduca ibihumbi birindwi ibihumbi icumi kugera pindura ugasanga ntabwo wabona ukuntu ukora bizinesi yawe uyu ni umwe mu banyagihugu bo mu bweyeye umurenge ubarizwamo abanyagihugu bagera ku bihumbi mirongo ibiri mu rwanda ibyo ni byo nyino nkuru ni mukanyisasi reka ariko duhere muri kongo aho igisata ca onu cagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu monisco mu mpfunyapfunyo gitangaza ko hari abahitanywe n'amasasu yarashwe ejo kwa mungu n'abasirikare bayo mu itangazo monisco yasohoye ku mugoroba w'ejo kwa mungu yemanze ico yise ikosa riremereye ryakozwe n'inteko zayo mu buseruko bwa kongo ahitwa kasindi ni ahahana urubibe na uganda monisco ivuga ko abasirikare bayo mu gisata co gutabara mu gatondo k'ejo kwa mungu bariko bava mu buruhuko bamijaguye amasasu ku mvu zidatahuritse monisco muri iryo tangazo ibandanya ivuga ko ayo masasu yahitanye abitatangaje igitigiri komeretsa n'abandi kandi cane itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp rivuga ko abo ryamenye bahitanywe n'ayo masaso ari babiri umupfasoni bintu keita aserukira umunyamabanga mukuru wa onu muri congo akaba ari nawe atwara monusco yatangaje ko yababajwe n'ivyabaye avuga ko ari kosa rikomeye ritokwihanganirwa madamu keita yahojeje imiryango yabuze yipfuriza gukira vyihuta abakomeretse yemeje ko abakoze ico yise gusamara kutagira izina kandi guteye isoni munisiko ija yabamenye kandi batawe muri yompi monisco ibandanya ivuga muri iryo tangazo ko yatanguye kuvugana n'ibihugu abasirikare barashe amasasu bakomokamwo kugira ngo imanza zabo zitangure byihuta monisco ikizeza ko imiryango y'ababuze n'ababonye uko byagenze bazogira uruhara mu manza z'abasirikare bakoze ibara mu ntumbero yo kubahana by'akarorero aha tuributsa ko abanyagihugu ba kongo bamaze iminsi bakora imyerekano yamiriza monisco basaba ko ibavira ku butaka bwabo bayagiriza ko ataco yabafashije mu gukingira umutekano no gutuza imirwi itwaje ibigwanisho irimo M23 monisco ikaba imaze imyaka irenga mirongo ibiri muri congo tukivuga ku vya kongo haheze ukwezi kurenga gato abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bunagana kiri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo inyuma yo kwigarura ico gisagara gihana urube na Uganda abarwanyi ba M23 bahamagariye abahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo ijuru rya Amerika ryifuje kumenya uko ubuzima bwifashe muri ako gace kari mu minwe ya M23 gutyo rirungikayo mugenzi wacu Ignatius Bahizi reka tubwire uko yabisanze
urwo ni urujya n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa bunagana ubwo niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya mbere aha wasangaga haparitse amakamyo menshi atwaye imizigo ategereje kwinjira muri kongo ni urujya n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka ariko ubu ni ahantu hatuje ibiro bya leta ku ruhande rwa uganda birafunze nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi nyamara ikigaragara neza ni abanyekongo barara ku ruhande rwa uganda bakaja muri kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri uganda nimugoroba ariko hari abandi bake bumvise ibyo mventuro yabasabye ni uko basubira mu byabo naganiriye na bamwe muri bo ku kuntu bafatwa n'inyeshyamba za mventura igihe cyose bari ku butaka bwa kongo gendaga mu gitondo ukirirwayo urahiga si ugeragayo ukikibikabara bike ni ugushaka ibiryo by'abana aribyo wasize uhinze so ni ukuja mu mirima aho mwase muhinze mugasarura turazana uturyo two kurya hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu murima cyangwa iyo mugezeyo ko ngaho ni ahantu hatwarwa n'aba- ni- n'abasirikare ba emuventura babafata bate babitwaraho bate nta kibazo cyabo
ntabwo nta bintu bahohotera oya
iyo twambutse hariya hirya ahantu nta kibazo kibaga gihari uragenda ugakora ibyo urakora basi ukabona ukagaruka bakagusurisha ugasura twufite twari ari utugori ari iki ni uko ukabona uka- ukagiye ukatujana nta hohoterwa ribaho ku baturage ntaryo njye nabona nje ku baturage hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo nibatahe basubire mu mago yabo mwe kubera iki mutarafata uwo mwanzuro wo gutaha igitumaga tudataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turi gutaha tuga- tugataha twamara gutaha amasasu tukatuvugiraho twamara kutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukiruka inshuro itatu zose mugenda mugaruka Eh, none ubu bari gutumbirana nibyo bitumaga tugira ubwoba bwo gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho hakagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara ubu ngubu aba leta bari bari ngaho bitaga ni- bari, bari ku kiraro abandi bari mu kabindi buri kumva aho ngaho amasasu go gabagara uyu bakubise ibisasu ntwamenye ngo biragwa hehe bamwe muri izi mpunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira i nyakabande umunsi wa none tugize amahoro icyo dukeneye ni uwadutegeka twe tukagira iki amahoro ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasirikare ba emuventura bo babari- babarinda igihe hakiri ibisasu hakiri urusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba burya nta mahoro aba ahari kandi ikindi tugomba kuba twanahunguka ariko dufite ikibazo nk'ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari uwarwara yavurirwa he abantu barahu- abaje- abasaho barahunze barahunze nta bavuzi bahari nta posite de sante ihari ni ukuvuga ngo mbega uba uhageze uka- kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kubamo uburwayi cyangwa ubuhahiro nta kintu kiriyo twageraho ngo turyeyo nyamara bamwe nk'iyo bambutse ku butaka bwa kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza nk'uko uyu muntu uvuga mu giswahili abisobanura E, kama wanaangalia wewe unaingia kwa shamba ya watu wanakukamata wanakupiga mbaya sana, na kama banakukutana kunyumba banakuuliza leta funguo, unakosa batakupiga.
kwa nini Ish- Hauna funguo ya nyumba, uko afa pale kunyumba nini?
aravuga ati ngiyo bagusanze ufata ku kintu kitari icyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo bahita bagukubita kuko bamenya ko uri umujura ikindi kintu kigaragara cyane ni abashinzwe umutekano ku ruhande rwa uganda ingabo na polisi baba bazenguruka bamwe bamanuka abandi bazamuka bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka ku ruhande rwa kongo ibendera rya guverinoma ya kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken mu ntango z'uku kwezi kwa munani twatanguye azogendera u rwanda repubulika ya demokarasi ya kongo na afurika y'epfo ibindi kuri ino nkuru na mugezi wacu edi rwema Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken azasura u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afurika y'Epfo. Azaba akubutse mu ruzinduko azabanzamo ku mugabane wa Aziya, aho azahura n'abategetsi bagize umuryango w'ibihugu byo mu burasirazuba bwa Aziya mu gihugu cya Kambogi. Itangazo dukesha Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko muri Kongo no mu Rwanda, Minisitiri Blinken azavugana n'abategetsi b'ibyo bihugu uburyo bagerageza guhoshya amakimbirane n'imvururu muri Kongo no kubaha ubusugire bwa buri gihugu. Avugana n'itangazamakuru, umunyamabanga wa leta wungirije ushinzwe Afurika Molifi yavuze ko Minisitiri Blinken azagirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ibiganiro byabo bizibanda ku ngingo zitandukanye zirimo umubano hagati y'ibihugu byombi, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu n'ibibazo by'akarere muri rusange. Madame Fi yavuze kandi ko Minisitiri Blinken azaganira n'abategetsi b'u Rwanda ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina ufungiye mu Rwanda. Amerika yakomeje kuvuga ko afunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Rusesabagina yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu nyuma yo kumuhamya ibyaha by'iterabwoba.
ejo rya amerika nari nabicaye ku masonga nk'itangura mu rwanda abanyagihugu babaye ubweyeye mu karere ka rusizi kari mu burasirazuba bw'ico gihugu basaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bwo kutagenderanira n'ibindi bice vy'igihugu abavuganye n'ijuru rya amerika basigura ko aho baba atamodoka rusange zitwara ingenzi zihashika bakemeza ko iki kibazo kidindiza iterambere ryabo muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu temistokle mutijima agiye kudushikana ibweyeye ku baturage hafi ibihumbi makumyabiri bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'irigize akarere ka rusizi igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya nyungwe mu gihe ahandi uhana imbibi n'igihugu cy'u burundi mbere y'uko imibanire y'u rwanda n'iki gihugu gituranyi izamo agatotsi mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu abawutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu burundi kuruta mu yindi mirenge ya rusizi iya nyamasheke cyangwa se iya nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u rwanda aho twahahiraga ni burundi nk'uko mwabivuze harafunze mbo hanyuma ahandi duhahira ni kure ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano ngo nimba umuntu yari afite wenda ibihumbi byiwe icumi yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano iyo hajeho impamvu zatike agahahira kure nabyo biba ikibazo nyinshi muri serivisi yaba iz'ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigo nderabuzima iz'ubucuruzi n'ubuhahirane ubu aba baturage ba bweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga mirongo itatu uca rwagati mu ishyamba rya nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba bituma ikiguzi cyo gusohoka habweyeye ujya ahandi gihanitse ko nk'ubu biragoye kuba wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za kigali ni urugendo rukomeye cyane gutega moto ari ibihumbi bigera muri bitandatu birindwi twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera kamembe amatike abagoye moto baduca ibihumbi birindwi ibihumbi icumi kugera pindura ugasanga ntabwo wabona ukuntu ukora bizinesi yawe ubisanga moto ni ibihumbi icumi iyo imvura iguye cumi na bitanu ni amafaranga menshi cyane ubwo rero urabyumva ntabwo twatera imbere tutarabona imodoka yabidufashamo mu kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa kamembe yahakoraga ingendo enye mu cyumweru icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe gito igahagarara bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikajya itusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya i kigali cyangwa se ukajya kwa muganga se utiriwe utegatega mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora bizinesi yacu tujya kamembe kuko upaka w'uburundi hano urafunze inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utari ukoze bwana kibiriganiseti utegeka rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye n'isozwa ubwo buryo buzasubizwaho byaba bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo uri nyabagendwa ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye awukora kugira ngo wihutishwe biragaragara ko taransiporo ihenze icyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane nta nubwo ari iyo modoka gusa twumva n'umuhanda nimara kuzura tuzakora ubuvugizi haboneke n'izo za ritiko bavugaga kuko zagitamba ibyakemutse uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu aha mu bweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuzanzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye Temistokre Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda ijwi ry'amerika turacabandanya n'amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari mu burundi umurwi cvr wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi uhamagarira abasirikare kutumvira amategeko mabi bahabwa n'abatwara mu bihe vy'indyane no kutivanga muri politike uwo murwi wabitangaje kuwa gatanu w'indwi twaraye dusozereye igihe wariko ugendera ibiro bikuru vya gisirikari bujumbura wari wagiye gusigura abasirikare baho uruhara igisirikare cagize mu ntureka n'ubwicanyi bw'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru wacu kigali mu rwanda pia claver niyo nkuru ku bw'umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi igisirikare c'igihugu caragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri uri mu biro bikuru vya gisirikare umugwi severe wamenye yamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata gufunga no kwegeranya abishwe icyo gihe pye clave ndayicariye atwara uwo mugwi severe muri ijya myaka ya mirongo indwi na rimwe na kabiri na gatatu umushikiranganji w'ukwivuna abansi yari umukuru w'igihugu ibyabaye rero mu mirongo irindwi na kabiri abasirikare barimwo raporo ya severe yerekana ko igisirikare cy'icyo gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu ishirame ryigenga ase jenoside cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi severe ryoryo ribona ko uwakoze icaha ari we akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose cyangwa ubwoko bwose ase jenoside cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko urwo rwego rwego ruzohava rwihora muri iki gihe emmanuel nkurunziza atwara ase jenoside cirimoso canada afatira kuri raporo y'amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu adomu urutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ivyaha vyo guhonyanga agateka kazina muntu harimwo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abahamagarira nyabona kwikebuka ntibakurikiza amategeko mabi bohabwa birakenewe cane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu co kimwe n'iz'umutekano z'igipolisi polisi batahura yuko ha mpande ya karya karangamutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari ukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora eh, canke bamutuma gukora ibiteye kubiri n'amategeko n'agateka ka muntu urayagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohava uyabazwa umushikiranganji wo kwivuna abansi aret ribert mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba ic'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana abagize urwego rwo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakozwe ko n'indyane uburundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu barundi bakeneye kumenya ukuri ku byashikiye uburundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu barundi bogira ico baterereye kugira ukuri byabaye mu burundi kumenyekane maze abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano mu ndwi yahariwe abarundi baba hanze diaspora iriko irabera mu burundi mu ntara ya ngozi umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri no kunywanisha abarundi perezida ndayishimiye ahamagariye abarundi kugumya umutima mu nda bwa mbere ni ukurondera kuba sitable urabona ko abarundi bafise umutima mu nda kandi dufise ibintu biteye ubwoba imbere yacu Eh, burya ibi bintu vya severe vyari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans problème bizotubera icigwa kugira ntihagire n'umwana azosubira gusamara muri kazoza je ndibuka umunsi muzehe olivier buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufise ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu burundi ngo je ngo ndafise ubwoba ntubwoba bumeze gute turaganira babashe ngo ndemeye bwawe ndiko hari leta vyeyi ikintu ca mbere yumvise yuko ata mwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo canke umuvyeyi wiwe mu myaka itatu iheze umugwi severe uvuga ko wazuye ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri bishwe muri mirongo irindwi na kabiri mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka k'ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera k'ubwo bwicanyi bwitwa gutyo pyeklave ni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika imiryango irenga ibihumbi bibiri n'amajana umunani iba muri quartier gasenye mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri muri komini mutimbuzi intara ya bujumbura yagiriza imikorere mibi umurwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yokwimurwa muri ako karere inkuru ijwi rya amerika yateguye yice ku bakunzi bayo mu burundi murayisomerwa na mugenzi wacu thierry ndayishimiye ikiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro kuva ku munsi wa gatatu w'ino ndwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine mutimbuzi uriko urakora umushingwamanza emmanuel niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu rwo kugenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe muravye iri kete uko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro hakaboneka haboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyancubahiro umukuru w'igihugu ibyo bibaye nyuma y'indwi imwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni ku gishitsi imiryango iba ngaho mu gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro prosper ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi hariho ahandi rero ijana na mirongo itandatu babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabamo rero n'akaryo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotererwa aserera mu nyuma cyane ntihagira ko baha umuzibukiro babaha menshi bumve ko bari kubakora biciye ku biri n'amategeko umugwi wa gatatu ni amatongo ari haruguru ya rijya barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye ku mvo z'umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyiri cubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza kubwirizwa kuronka umutekano ukwiye iyo miryango irarantibuca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba c'umukuru w'igihugu ifise amakenga menshi tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende none ko bi- ivyo batubwira bitajanye n'intumbero iri kete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ry'u- ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo hoba hariho uwundi muntu yoba aca iruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iyi akaba hari vyoba bibabaje cane nta kindi ababa ku mutumba wa gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika iruhande y'iyo miryango irenga amajana abiri na mirongo umunani iba ku mutumba wa gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka iyo miryango imiryango igera ku majana indwi iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa karama ya kabiri muri zone nyambuye ya komini sare iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa ku itarota iva kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitombora neza kazoza kayo aka ni ubwa duce dusozera amakuru n'ibiganiro bya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ninahazwe yakoze mugenzi wacu geoffrey mutagoma yegeranije amajwi yose mwumvise ku izina rya bagenzi bacu tubika ibiganiro tubifuriza kubandanya